Olori Elizabeth perform her divorce rites fully in Oni of Ife Palace. alright my people. Now welcome back yes so my people, this na olori elizabeth Elizabeth, aka karachika of the palace of oni of ife yes my people, my people. o oh dis na olori elizabeth wey dem dey call di data scientist yes according to report dem say oni of marry her as di second wife na dis one na dem marry follow marry immediately as in e no reach four hours na dis babe take eh, that is e no reach 20 e no even reach 48 hours when e be say dem marry Marian before they come marry Elizabeth follow from Magodo yes my people Oh, since when e say they marry this Elizabeth Elizabeth the the marriage no trip am at all e no trip am at all by people they say immediately Elizabeth reach palace when you see all the setting you say abeg ah, beg beg I can't say even if na eh, husband's case. say e know say like good thing like royalty but mm-mm im power no go fit catch wetin im dey see so e just quietly jejely and wildly say im no do again now my pipo una know say once as king dey dis one no call social media come divorce her husband e just quietly do am That is why the thing no no no rain now according to tradition and custom They say once a woman married to a king if he divorce another man don go fit carry am o and as elizabeth dey elizabeth say make oni of ife free am he want to get another relationship so that he go fit dey kerewa yes when he look the whole pattern he see say oni of ife no dey marry them because of said he love them you just you want to use them take fulfill tradition with all righteousness so he no want to dey among that kind of setting and they say okay oh e never late since you just dey start since you be say na come you come and na go you wan go They go help you go go na so elizabeth come take the next available flight go scotland where she dey stay now according to report they say in family that they call am dem dey tell and say ah elizabeth no chook leg for outside o oh. come make oh, you return your bride price oh before you go do anything if not so there will be a repercussion o oh. there will be a repercussion o elizabeth no answer they say He say so long as say im don comot for new of ife eh, palace say so nothing my people na dem say dem reach o elizabeth no hear elizabeth come dey do some kind things na the thing come hook am o dem say no be small thing o she almost kpai dem say she go kerewa hmm, make i no talk that one she go dey do some kind things the thing come hook sotey hmm. when dem call call of uh, eh, ooni of say ah your queen when e dey for scotland see o oh, e dey pass through some kain predicament o oh. wetin we go do to make sure say we set her free we know say according to tradition say she don wrong she don do something wrong in the sense that since e be say she has left that palace dem suppose to return back bride price bride price dem no return now she con go chook leg for side now some kain things now don dey worry her for there wey na spiritual wey be say is beyond medical They don't know how They won't take do the whole thing Now, so they call name trust this trust all this longer throat ifa and only of ife wey like money no be small Now, so they won't take elizabeth shine No, eh They say elizabeth go bring one goat one eh, goat one cow one keg of palm wine one bunch of plantain bush rabbit on top and small small other things wey be say dem name my people if una look this picture na una go see the cow una go see the calabash of drink una go see the bunch of plantain with the rabbit on top everything wey be say e require for her to do her cleansing has been ready so na for Ooni of Ife now to finalize her cleansing so that she go free her life They live her life the way she want to live say she not go fit cope with that kind of eh, setting of marriage say she not go fit fit then it's okay as e be like that, make she bring all this and now she don't bring her Now be all this woman be so narcissist. so she don't bring her now they don't finally tear the whole traditional stuff wey they be say they bind yam oni or FIFA together in don perform im everything na see am say to tell una say Queen Naomi to tell una say Queen Naomi never divorce with Ooni of because when Wura divorce dem perform right for her shey una do dem do all dis um, uh, eh, right for her but e reach our beautiful queen turn Ooni of say no Queen Naomi still the wife so na so dem come say hey but the only consolation now what we say we get for this whole thing say be say queen naomi na god fearing she no go she no go just she know the tradition she no go just carry go chook leg for side if not so eh the gods will just dey angry at you before you know some kind calamity uh, upon calamity go just dey before the person they go come say okay make dem go find out wetin be the thing e go come be like say na this thing so because of that one hmm, the small fire when e be say elizabeth don see e don too much Now she say no no no no no abeg make dem name anything they want to in. now e don break the whole thing according to report they don do the cleansing do everything so she is very very free ah when they come dey interview elizabeth they dey ask am say wetin make her take this bold step im come talk say Now, when he when he come back from scotland they tell am say one king they interested in marrying marrying her so she was not think she she not just understand say the man just want to use it to fulfill all righteousness by by going to do marriage shopping as in he go marry this one today he go marry say he just look the whole thing say he don't suit him lifestyle He no go fit cope with that kind of arrangement that is why she left so she no know say the whole thing go result to this kind calamity wey come dey befall her but nevertheless say she dey very very happy say at last im don finish all the right nobody go talk say im dey hold dem anything both physical and spiritual im don clear that side so that she can live her normal life my people o oh, na this one na say make carry come how una see this matter wetin una think about it make una leave una comments for comment section una do.